Nova ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo icyenda na gatatu n'ibice icyenda i karongi mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri muri uganda mwatwumvira kuri voice of muhabura iri i gisoro hanyuma ku rubuga rwa interineti turi kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo mwiriweho neza nshuti mwese muduteze amatwi mwede rwema ubasuhuza mbaye ikaze mu kiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema kuva tariki ya cumi na gatatu kugeza tariki ya cumi na karindwi z'uku kwezi ni icyumweru cyahariwe kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana mu rwanda mu kiganiro muri isanga turavugana n'umuryango heza initiative uyu ugamije guteza imbere ubuzima bwiza bw'umwana n'umugore mu mishinga bafite harimo guha abana babyaye bakiri bato inkoko zo korora mu buryo bwo kubateza imbere imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu rwanda yagaragazaga ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri habarurwaga abantu bagera kuri mirongo itatu na batatu ku ijana bagwingiye bavuye kuri mirongo itatu n'umunani ku ijana bo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bivuze ko umwe mu bantu batatu mu rwanda ashobora kuba yaragwingiye kudufasha gusobanukirwa neza icyo umuryango heza initiative ukora turi kumwe na bwana samuel niyonzima uyu akaba ari umwe mu batangije heza initiative initiative bwana niyo nzima ikaze cyane mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane rwema ndabashimiye kudutumira muri kiganiro urakoze nawe kuba wemeye kugira uruhare muri iki kiganiro ariko ngusaba kugerageza kuzamura ijwi ryawe kugira ngo abadukurikiye bakumve neza umuryango heza initiative ni umuryango ki mukora iki watangiye ryari
ndatekereza ko wumva neza umuryango wa heza initiative ni umuryango watangiye muri bibiri na makumyabiri na kabiri igihe watangijwe kuba hari abanyeshuri muri kaminuza y'u rwanda cyane cyane bigaga ibifite aho bihuriye n'ubuzima nursing medicine nutrition n'ibindi bifite aho bihuriye n'ubuzima icyo gihe twigaga muri kaminuza y'u rwanda ishami rya rwamagana hanyuma tuza kubona ikibazo nk'uko mwari mubivuze ngira ngo nanakosore nkumva ko mirongo itatu na gatatu ku ijana by'abantu mu rwanda bagwingiye ariko icyo ubushakashatsi bugaragaza ni uko abantu bari munsi y'imyaka itanu buriya bushakashatsi bwagaragaza ko abantu bari munsi y'imyaka itanu cyangwa se abantu bari munsi y'imyaka itanu mirongo itatu na batatu ku ijana muri bo aribo bagaragaragaho n'icyo kibazo cy'igwingira rero dutangira umuryango twari dufite gahunda yo guteza imbere ubuzima bw'umwana n'umubyeyi nk'uko mwabivuze ariko cyane cyane hibandwa kuri nutrition kuko ikibazo nyamukuru twaba dushaka guhangana nacyo ni ikibazo cyo cy'igwingira cyane cyane ku bana bari munsi y'imyaka itanu twatangiye cyane cyane twifuza guhindura imyumvire n'imikorere y'abanyarwanda cyane cyane abafite abana bato ikijyanye n'imirire n'uko abana ibyo bahitiramo abana babo kubagaburira uburyo babibagaburira ese umwana wonka bibaha inshuro zingahe akwiye konswa ate tugamije donc gukora ku cyo twita social behavior change gukangurira abaturage kugira imyumvire myiza ku bintu bimwe na bimwe bifite aho bihuriye n'imirire myiza y'abana cyane n'ababyeyi cyane cyane
urakoze cyane kuba unkosoye nanjye nagakosa nari nkoze nibutsa ko mu cyegeranyo cyangwa se imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare cy'u rwanda igaragaza ko mu bihumbi bibiri na makumyabiri habarurwaga abana bari hasi y'imyaka itanu bagera kuri mirongo itatu ku ijana bagwingiye icyo gihe bavuye kuri mirongo itatu n'umunani ku ijana bo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu noneho rero mumaze gufata gufata icyo cyemezo cyo gutangiza uyu muryango heza initiative mumaze kuwutangiza mwahereye kuki ubu mugeze
murakoze cyane nk'uko nabikubwiye twatangiye twiga muri kaminuza icyo gihe twari turi muri sitaje njye na samu wundi mugenzi wanjye twatanganyije icyo gihe twarebaga cyangwa turi muri sitaje cyane cyane isaburiye n'ubuzima bw'umwana n'umubyeyi twarebaga puragitisi cyangwa se ibyo ababyeyi bakora uko bonsa abana wareba abana bagwiriye wakurikirana wareba impamvu mu by'ukuri ugasanga uwo muryango imiryango imwe n'imwe irimo abana bagwiriye si uko babuze ibyo bagaburira abana si uko babibuze gusaba burundu ahubwo kuko hari ibyo bafite batazi ko bishobora gufasha mu kurwanya icyo kibazo cyangwa se hari ibyo bafite bakoresha nabi icyo gihe rero nk'abanyeshuri nta bushobozi bujyanye n'amafaranga twari dufite nta n'ikindi twari dufite twahabana icyo twari dufite kugeza icyo gihe ni ubumenyi ku kijyanye n'ubumenyi rero twajyaga muri kominite tukabigisha twatangiye kuri centre de sante ya muhoza muri musanze n'ibitaro bya ruhengeri tugahura n'ababyeyi bafite abana bato cyane cyane abaje gukingiza tukabigisha nyuma tuza gukora icyo gikorwa no mu tundi turere za rwamagana tukagenda twigisha ababyeyi ku kijyanye cyane cyane no konsa ariko ntabwo ari aho twagarukiye gusa kuko uko twagendaga dutera imbere twagendaga tubona abafatanyabikorwa ku mushinga inyuma bye rwose ubu ntabwo baduteje kuko twagendaga dukora n'ibindi bikorwa birenze gutanga ubumenyi gusa hari nk'aho twafataga abaturage bo muri kominatirete baje kuri centre de sante cyangwa ku bitaro tukabasura mu gikoni cy'umudugudu tukabigisha twamara kubigisha tukabakorera icyo twita demonstration kubereka uburyo bwiza bakwiye gutegura amafunguro hanyuma n'ibigize amafunguro meza yizewe yagirira umwana n'umubyeyi akamaro tukagenda tubafasha muri ubwo buryo twagiye dutera imbere rero nyuma tuza kugira amahirwe yo gukorana na unicef mu cyo twita one egg per child everyday campaign campaign yamaze amezi atatu tuyikora mu gihugu cyose ariko dukoresheje imbuga nkoranyambaga hanyuma nyuma tuza kuyifunga cyangwa se kuyisoreza mu karere ka rwamagana aho twatanze inkoko ku miryango igera kuri mirongo itanu yari ifite abana bari vulnerable cyangwa se bafite ibyago byo kuba bashobora kuba bajya mu mirire mibi nyuma twaje kugira twagura n'izindi porogaramu dukorana na electa foundation ya akeol aho twafashije ababyeyi bagaragaye ko basuzumye bagasangamo kanseri tukajya tubaha ubufasha bujyanye no kurwanya biterwa n'imiti bafataga cyane cyane mu gice cy'imirire hari imiti bafata ishobora kugira ingaruka ku mirire yabo ibyo barya ntibagire umumaro uko bikwiye rero twabunganiraga dukoresheje icyo twita ibyinyo ku mubyeyi buri munsi nabo tukabafasha ni porojegiti twakoze mu karere ka gicumbi batakesifuru ubu tukaba turimo kuyikora mu tundi turere dufatanyije na akeroru ndetse na na electa foundation
turaza kugaruka gato kuri n'izindi porogaramu samuel buretse gato turaza kugaruka gato kuri iyi mishinga ugenda ugerageza kuyirambura n'uburyo mubikora ariko wari uvuze ko kenshi imiryango y'abanyarwanda ntabwo ibuze ibyo kurya ahubwo uburyo bafungura ah, nta bumenyi babifitemo kenshi nk'iyo mugiye ah, mu- mu giturage ugahura n'uwo muntu uka- ugerageza kumwigisha uburyo akwiye gusaranganya cyangwa se ah, kuvanga ah, ibyo afungura Ah, gerageza tuvuge ko ari jyewe utabizi ariko ibyo biribwa nkaba mbifite ni iki nkeneye U- umwigisha gute kugira ngo arye indyo yuzuye
ya ya na- ya nk'uko nabivuze hari- wenda si bose ariko abenshi muri bo wasangaga hari ibyo bafite badakoresha neza ugasanga nk'umuturage afite akarima k'igikoni ashobora guhingamo afite ahantu mu gikari hari aho hapfa ubusa afite itungo rigufa aho ngaho ashobora kumuha ifumbire ariko ugasanga nta karima k'igikoni umuntu afite muri urwo rugo tukagerageza kubafasha guhindura imyumvire no kumva ko ah, ibyo bafite hafi aho ngaho bashaka kubyaza umusaruro nko nko gushyira ku karima k'igikoni cyane cyane kuba batagafite hari n'izindi nifu baba bafite cyangwa se imyumvire itari myiza ugasanga barumva ko ari nk- nk'umuco utari mwiza bamwe mu banyarwanda bagira nubwo atari hose kandi ugenda uhinduka wo kuvuga wo kumva ko nk'igi igi ririya ry'inkoko ngo riribwa n'abakire ugasanga umuntu afite inkoko iratera amagi amagi yose akayajyana ku isoko kandi afite umwana mutoya wari ukeneye ayo magi so twageragezaga rero kubi- kubereka ibyo bafite bishobora kugirira abana babo akamaro kurusha ibindi bashobora kuba babaha ugasanga nk'abantu bumva ko umwana akwiye kurya ibijumba n'ibirayi n'ibyo abantu bakuru bariye n'ibitoki kandi hari n'utundi tuntu umwana akeneye kandi twamugira umumaro kurushaho cyane ko byagaragaye ko igi riroroshye mu igogora cyane cyane ku bana bata- baba bataragira ah, urwungano ngogora ru- ru- rukomeye rushobora kwihanganira biriya biryo by'abantu bakuru tukagerageza kubigisha uko umwana agenda akuranira icyo umubyeyi ashobora kugenda amuha icyo gikoma uko akwiye kugitegura nicyo ashobora kumuvangiramo kugira ngo ah, ibihari muri komyuniti izajye ibihari mu giturage nabyo byabyo bibanza bikoreshwe noneho ba bandi bagaragaye ko badafite ibyo ngibyo turi kubakangurira gukoresha nabo tukabafasha aho bishoboka kugira ngo ibyo babibone nabo badafite inkoko hari abo twagiye tworoza inkoko kugira ngo abo bana babo baba- barusheho kubona ibyo mu buryo bu- ah, burambye atari ukuvaho igiti uyu munsi ngo ejo bundi byarangiye Mm. Ah, gusa nibutsa ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika ah, dufite abakunzi b'ijwi ry'amerika cyangwa se abantu bakurikira ijwi ry'amerika ah, hirya no hino ku isi mu bihugu ah, bituranye n'u rwanda ndetse mu burundi n'ahandi hose Ah, wari ukomoje ku kintu cy'akarima k'igikoni ku bantu bari mu rwanda barabisobanukiwe ariko tuvuge nk'abantu bari hanze y'u rwanda bari muri diaspora iyo uvuze akarima k'igikoni ubundi bifu- bivuze iki
yego murakoze cyane Um, akarima k'igikoni mu mu rurimi rw'icyongereza nicyo bita kitchen garden Ah, ni akarima cyangwa se ni ahantu nta n'ubwo- nta nubwo bisabira ko ari umurima wari n'uburyo umuntu ashobora guhinga ah, gukora akarima k'igikoni mu bikoresho nk'ibijerekani byashaje cyangwa imifuka yashaje ariko ni ahantu haba ari aho hafi y'urugo aho umuntu ashobora guhingamo imboga urabizi imboga wazihaye ubutaka bwiza ukaziha amazi zirakura rwose ah, wa- wazirinze nyine ibyonnyi rero akarima k'igikoni impamvu ari keza ni uko imboga umuntu aba ashobora kuzitegura akaziteka zikiva mu murima zitarava umwanya munini ku zuba ziriya zo ku isoko yego nazo ni nziza ariko ntabwo zaba nziza kurusha za mboga wi- wi- wihingiye ukazi- ukazicungira ukazikurikirana mu mikurire yazo uzitaho hanyuma za mboga usarura uwo mwanya uhita uziteka n'icyangwa ubwacyo kiba gitandukanye rero akarima k'igikoni impamvu bagakangurira abantu ni uko umuntu abona imboga adahenze atari byo kujya kugura imboga buri munsi ku isoko kandi akazibona zikiri fureshi zigifite ah, ubuzima bwose kuko uzisarura uhita uziteka ziba ziri hafi aho mu rugo atari ukujya kuzigura ku isoko sinzi niba ngerageje kwisobanura mu buryo wenda bushobora gufasha abatabyumvaga kubyumva Ura- ariko Ura- urabiso nuko ni akarima kaba kari hafi aho ngaho y'igikoni urabisobanuye neza kandi ndibaza ko abataba mu rwanda babyumvishije Ah, nibutsa ko ye- ari radiyo ijwi ry'amerika dufite abantu hirya no hino nabo bifuza kugira ibyo bakubaza mu gihe nanjye nza gukomeza ngira ibindi nkubaza reka twakire bienvenue wiriwe neza bienvenue uranyumva
ndakumva ndakumva uri hehe
ndi karongi ikirinda mu murenge wa murambi Eh, turakumva ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
yesi reka dushimire samweri wafashe umwanya akaza kudusobanurira Mm, kandi twese tugira ngo twese hamwe twubake ejo heza h'umubyeyi n'umwana mm, ariko hari ibibazo nashakaga kumubaza kugira ngo natwe twese dusobanukirwe yego ikibazo cya mbere namubaza ni izihe gahunda zateganyijwe muri iki cyumweru icya kabiri namubaza niba ari- ari buhita nsubiza cyangwa se ari bunsubize navuye ku murongo sinzi dushobora kukugumishaho kugira ngo wumve ibyo agusubiza
urakoze cyane noneho ikindi cya kabiri abaturage basanzwe bashobora gute gufasha cyangwa gutanga umusanzu wabo muri iyi gahunda ikindi cya gatatu namubaza ni iki cyihariye niteze ko kizagerwaho muri iki cyumweru
Ura- ura- ura- ikindi namubaza ni- Yego.
ikindi ntabwo narangije ikindi namubaza ni intego bafite ikindi namubaza kuki mwahisemo gufasha abana babyaye bakiri bato
urakoze cyane guma kuri telefoni samweri niyo nzima araza kugerageza kugusubiza samweri ah, ngira ngo icyo cyumweru avuga ni iki ngiki cyatangiye tariki ya cumi na gatatu kugeza tariki ya cumi na karindwi cyahariwe kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana mu gihugu hose gerageza usubize bienveni
Eh, arakoze cyane biyongeye abajije ibibazo byinshi wenda turaza kumfasha kugenda mbyibuka Eh, ariko icyo namubwira ni uko muri iki cyumweru eh, mu gihugu hose hateguwe gahunda zitandukanye cyane cyane zigamije eh, guteza imbere ubuzima bw'umwana n'umubyeyi muri izo gahunda rero harimo eh, gusuzuma ababyeyi gusuzu- gukangurira abaturage cyane cyane kwishyura inshuro zikwiye umubyeyi utwite muri zimwe inshuro umunani kubakangurira no kubasuzuma tubasanze cyane cyane ah, muri kominote aho batuye kugira ngo za nshuro umunani umubyeyi agomba guhura na muganga igihe atwite zigerweho gukangurira abaturage gute- ah, gu- gukora kwi- ah, like, gukora ibikorwa biteza imbere isuku kuko ah, byagaragaye ko kuvuga ngo umuntu arya neza kandi ibyo arya bishobora kuba bitarimo isuku kwimakaza umuco w'isuku gukaraba amazi meza n'isabune ibyo ni bimwe mu bikorwa ah, bigenda bikorwa muri mu midugudu itandukanye kugira ngo abaturage ah, ah, kwimakaza umuco w'isuku no kwimakaza umuco ah, wo kugaburira abana indyo yuzuye kwimakaza umuco wo kwita ku buzima bw'umwana n'umubyeyi mu buryo bw'umwihariko kuko ntabwo ibyo umubyeyi utwite cya- ah, cyangwa umubyeyi wonsa n'umwana bakeneye biba bihwanye ah, n'iby'abantu bakuru n'iby'abantu basanzwe ah, batari muri izo kondisiyo nabivuze hejuru ibikorwa byateguwe rero ni byinshi ah, icyo nabwira biyenzeni kubisobanura byose hano aka kanya ubu turi kuvugana ah, tubona ko ari ikintu cyakibera ariko mu midugudu muri community harimo aba- abajyanama b'ubuzima aba volontaire bari kugenda bafasha abaturage ku ngingo zitandukanye zigamije guteza imbere ubuzima bw'umwana n'umubyeyi ah, mu midugudu barimo no ku mavuriro aho aregereye Na- ah, ah, aho adasobanukiwe ashobora kubegera bakamufasha kuko abavolonteri barahari mu midugudu hose
Eh, iki- bamufasha kumva n'ibindi bibazo bagira Eh, ikindi yakubajije ah, wenda byinshi urabisobanuye yavugaga intego mwifuza ah, kugeraho ah, muri iki cyumweru hanyuma un- ah, akanibaza impamvu mwahisemo kwita cyane ku bana babyara bakiri bato
ku bantu babyaye bakiri bato eh, okay Em, harakoze cyane biyenzani kuri icyo kibazo ngira ngo ni ni imwe muri porogaramu dufite yo kwita eh, ku babyeyi cyangwa kuri bariya abana babyaye bakiri abangavu turabizi ni abana mu muco nyarwanda eh, bagiye bagira icyo twita stigmatization ugasanga mu by'ukuri umwana nubwo ah, agize ibya- akagira ibyago nubwo abyaye akiri mutoya ashobora kuba yaba akiri n'umunyeshuri acikira mu ishuri hari byinshi cyangwa hari amahirwe eh, y'ahazaza he akenshi uba usanga atagishoboye kugeraho nko nk'iryo shuri nubwo nyuma amaze kurera umwana amaze gukura ashobora gusigara mu rugo uwo mwana ashobora gusubira ku ishuri nawe akiga ariko hari byinshi mu by'ukuri biba bya hari uburyo aba ya- yatakaje icyizere cy'ubuzima hari uburyo aba yitakaje icyizere nawe ubwe hari n'imiryango imwe n'imwe nubwo atari yose tunashimira abanyarwanda ko bagenda bahindura imyumvire batacyu- abenshi batacyumva ko igihe umwana abyaye ari umwangavu ubuzima buba burangiye ahubwo barasapotinga ariko hari aho bigaragara ko abo bana mu by'ukuri baba bakeneye ubufasha atari ubufasha gusa bw'ibifatika ahubwo n'ubufasha bwo kuganirizwa gusubizamo icyizere gusurwa kwegerwa kwigishwa indi mishinga ishobora kubagirira umumaro niba atagishoboye gukomeza amashuri ye rero izo mpamvu zose ibyo bibazo bishobora guhurira ku mwana n'izo nshingano abafasha akiri muto tugerageza kumusaporo kumufasha kugira ngo turebe ko ahazaza he hatarangirana n'uko abyaye akiri umwangavu ahubwo tukamufasha kumufasha kugira ngo yongere agire icyizere cy'ejo hazaza kandi kuba yabyaye ntibivuge ko ubuzima bwe cyangwa se ahazaza he heza harangiriye aho ngaho
asoza avuga ngo ni iki mwifuza kuba mwagezeho ku itariki ya cumi na karindwi musoza cyangwa se mu rwanda hose hasozwa iki cyumweru cyahariwe kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana
arabaza ubwo sinzi niba ari kubaza nka heza mushakiza cyangwa ari kubaza nk'abanyarwanda twese ariko iyi genero icyo namusubiza
komeza ni uko muri iki cyumweru muri iki cyumweru nka heza mushaki nta bikorwa byihariye twateguye ku ruhande rwacu twenyine ahubwo icyo twifuza ni ukugera ku ntego zashyizweho na rbc ku bufatanye na ncd ikigo cy'igihugu gishinzwe gufasha ubuzima bw'umwana n'umubyeyi icyo twifuza nyamukuru ni ukubona abanyarwanda bose cyane cyane umwana n'umubyeyi ubuzima bwabo burimo buratera imbere kurusha uko bumeze tukabona ya myitwarire mibi cyangwa se ya myumvire mibi iri mu baturage ivamo tukabona abanyarwanda bose bagenda begera cyangwa se badonsa ya mico ya migirire myiza turimo turabakangurira kugira ngo bagire umubyeyi n'umwana aba afite ubuzima buzira umuze ubuzima bwiza tutitaye kuri vulnerability baba bafite kuba ubuzima bwabo buri akeneye twita ku byago byo kuba bwafatwa n'indwara zitandukanye n'ibindi ariko tukabona bagira ubuzima bwiza hari uburyo hari serime dukoresha muri medicine zigera kubikira mu kinyarwanda kubona ababyeyi nyine ubuzima bw'umwana n'umubyeyi intego yacu nyamukuru atarimo kw'iki cyumweru gusa nubwo tugize n'icyumweru byaba byiza ni ukubona buri mwana wese w'umunyarwanda buri mubyeyi wese w'umunyarwandakazi afite ubuzima bwiza buzira umuze kandi buhuye n'uko yagakwiye kuba ameze mu gihe arimo
urakoze cyane samuel niyonzima bienveni uranyuzwe
ikindi kibazo nashakaga kubaza gahunda yo kubaha inkoko cyangwa gutanga inkoko ishyirwa mu bikorwa ite kandi ikurikiranwa gute kugira ngo ihinduka kandi ikindi nashakaga kumubaza ni izihe ingamba zafashwe mu rwanda mu gukumira ziteganye ziterwa urubyiruko cyangwa se ziterwa abangavu
urakoze cyane mu kanya ndaza gusaba samuel agusubize ariko dufite n'undi mukunzi w'ijwi ry'amerika kuri telefoni siriro wiriwe neza
mwaramutse neza uri hehe
mu rwanda kayonza ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
ego mbanza gusuzuma ubutumirwa mwamwiriwe arakumva hanyuma ikibazo nagira ngo mubaze tubaha abana b'abakobwa baba barahuye n'ikibazo cyo kubyara bakiri bato babasha kwabona gute ese uwo mushinga w'ejo inisiyative umuryango ugamije guteza imbere ubuzima bwiza bw'umwana n'umugore bakorera ahagana hehe ese mu ntara bahasambishami ese abo bana bashobora bavuga nabo bate kugira ngo babafasha ese ni nk'uko iyo bazibona gute kugira ngo babafashe nyine ese ubwabo ababatera inkunga kugira ngo babashe kugira ngo ubwo gufasha guha abo bantu baba baragize icyo kibazo cyo kubyara bakiri bato murakoze urakoze cyane samuel ibibazo bitandukanye icya mbere bienvenue yibazaga uburyo gahunda yo gutanga inkoko n'amagi muyishyira mu bikorwa hanyuma anabaza ikibazo kijyanye n'ingamba zo guhagarika inda ziterwa abana bakiri bato iki kibazo nanone siriro nawe yakigarutseho abaza ati ese abo bana muhura nabo gute hari amashami mwaba mufite mu ntara zitandukanye z'igihugu gerageza ubihurize hamwe hanyuma ubisubirize rimwe urakoze cyane
murakoze cyane rwema hagendana na simiyoni niba mbibuka neza barakoze ku bibazo babajije icya mbere genda yarabaje cyo kubaza ngo ni gahunda yo gutanga inkoko n'amagi ikorwa ite ishyirwa mu bikorwa gute icya mbere dukorana n'inzego z'ibanze inzego z'ibanze imidugudu amasantere de sante niho badufasha kumenya ngo ni bande bafite ikibazo ni bande bakeneye kwitabwaho kurusha abandi nubwo twigisha abanyarwanda bose muri rusange aho dukorera ntabwo iyo tugiye kwigisha twigisha bamwe ngo tureke abandi ariko iyo hagize ikiboneka kuko ngo nabwiye ni umuryango ukiri muto ukiri kwiyubaka kandi watangijwe n'urubyiruko dufite urugendo rujya mbere ariko iyo hagize icyo tubona twifashisha cyane cyane inzego z'ibanze ba mudugudu no ku rwego rw'akagari no ku murenge no ku masantere de sante bakadufasha kumenya abantu bakeneye ubwo bufasha noneho mu kububaha tukabubaha ariko ntibigarukiraho tugakomeza no gukora folo apu ngo tumenye niba koko izo nkoko twabahaye zo ziracyahari ziratanga umusaruro twari twiteze nubwo atari hose bigerwaho ijana ku ijana ariko igice kinini ubona ko zitanga umusaruro twari twiteze ikindi tukongera tugakorana n'abo bayobozi n'ubundi b'inzego z'ibanze mu gukurikirana no no kumenyekanisha ko abo bantu ibyo bahawe kugira ngo bagire umumaro bitagiye gukoresha ibindi binyuranye n'ibyo babuherewe hanyuma ikibazo cya sima wakongerwa kimwiruka kindi yavuzeho
yavuze ku bijyanye niba hari icyo mufasha yaba leta kugira ngo ikibazo kijyanye n'inda ziterwa abana bakiri bato gihagarike hanyuma anabaza niba mu ntara muhafite amashami ese abo bana muhura nabo gute
nk'uko byagiye byumvikana n'umubyeyi navuze byose mu by'ukuri ikintu imwe mu ntego nyamukuru dufite ni gufasha abantu abanyarwanda kugira imyumvire ijyanye n'uko igihugu kitwifuza cyane cyane imyumvire iganisha ku migirire n'imikorere y'iterambere icyo dufasha rero kugira ngo turwanye idandaza zitateganijwe cyangwa idandaza ziterwa abangavu ni ugutera ikirenge mu cya guverinoma cyo gukangurira abana bose kujya ku ishuri kuko abana batajya ku mashuri usanga akenshi aribo bahohoterwa muri cya giturage baba barimo igihe batagiye ku mashuri igihe babwiriwe mu bindi ugasanga barimo barahohoterwa n'abantu bikanagira ubwiru bikazamenyekana byararenze ikindi intego nyamukuru cyangwa se igikorwa nyamukuru dukora mu gushimangira ingamba ziba zarashyizweho na leta kuko hari ingamba ziba zihari kwibutsa ba bana cyangwa abangavu dukorana nabo ko bakwiye kuba bamba fabrice bagenzi babo bakabona ihohoterwa ngo barebere ahubwo badufashe guhindura imyumvire y'abarumuna babo bari mu giturage batazahohoterwa bagaceceka cyangwa se bakazagera ku rwego nabo bageraho baterwa ayo mazu ibindi bikorwa byo ni ugukomeza gufatanya na leta gukangurira abaturage kubahiriza ingamba z'ubwirinzi ari abana ari ababyeyi ndetse ababyeyi bafite inshingano ku bana babo ku kigero kingana umubyeyi arumva ko umwana we akwiye kurererwa mu muryango umubyeyi arumva ko umwana akwiye guhabwa uburere akwiye guhabwa amakuru yose akeneye ku kijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kugira ngo umwana nawe niyo yaba atari kumwe n'umubyeyi niyo yaba atari kumwe n'umurezi umwana nawe afite ubushobozi bwo kwifatira icyemezo no kwirinda igihe ahuye n'ibishuko ibyo ari byo byose izo ngamba rero ni ikintu utavuga ngo uragikora uyu munsi ngo birangire ngo ubwo birarangiye abe ni ibintu dukora kuko imyumvire ntabwo ari ikintu gihinduka overnight cyangwa se jorahindi ni ikintu ugenda ukora umunsi ku munsi ukazajyaho kigahinduka umuco mu bantu uri kukibwira rero ntabwo ntabwo igikorwa dukora cyangwa se ibikorwa byo kurwanya igihe bitateganijwe avuga ngo ibikorwa birangira cyangwa se bizakorwa igihe runaka bikarangira ahubwo ni ibikorwa dukomeza gukora dufatanyije na gahunda zakozweho na leta kugira ngo dufashe abanyarwanda cyane cyane guhindura imyumvire no kwirinda ibyo aribyo byose byashora abangavu muri kondisiyo zimeze gutyo hanyuma ikibazo niba dufite amashami mu ntara sofa dufite imishinga mu turere dutandukanye ariko ntabwo utwo turere tugiye tugitsemo amafisi ubu ngubu ofisi yacu iri muri rulindo niho honyine dufite ofisi ahandi tukaba dufite abavolonteri muri komyuniti bajya muri komyuniti kwigisha no gufasha no gufatanya na za nzego z'ibanze mu gihe ngarukaho kugira ngo iyo mishinga ikurikiranwe kandi ishyirwe mu bikorwa dukorana n'ibitaro bitandukanye guhera ku bitaro ku bitaro by'uturere kugenda ku masantere de sante no mu midugudu ya midugudu ya ba porogaramu zacu banadufasha kuzikurikirana bafatanyije na ba bavolonteri tuba dufite muri komyuniti samuel ukurikije igihe mumaze ah, mukora n'ibyo mukora ah, ibibazo muhura nabyo akenshi mwavuga ko ah, byiganje hehe ese byiganje mu mu duce tw'icyaro cyangwa se biri mu mijyi hanyuma niba ari icyaro cyangwa se ari umujyi ah, mubona impamvu iteza umurindi ibyo bibazo ari iyihe yego Ah, urakoze cyane rwema Ah, kugeza ubu dukorana n'uturere cyane cyane eh, tw'ibyaro ari naho akenshi ugereranyije n- n- n'ibice byo mu mijyi na statisitike zirabigaragaza tubona ibibazo turi kurwana nabyo ibyinshi byiganje mu giturage mu- mu bice by'icyaro Ah, ku- kwibaza ngo ni iyihe mpamvu hari impamvu nyinshi zishobora kubitera icya mbere ni uko eh, akenshi usanga abantu bari bari mu mijyi ni abantu baba bagerageje gusobanukirwa cyangwa se babona ibyo bakeneye byose ku isoko bitabagoye ugereranyije n'abari mu cyaro Ah, kandi uretse no kubibona ku isoko kuko ngo navuze no mu no mu cyaro hari ibihari ariko bidakoreshwa abantu bo mu mijyi u- uba ubona bagera- ba- ugereranyije n'abo mu cyaro bafite ubumenyi busa n'ubwisumbuyeho kuri iyi mico turimo turashaka kubatoza kuri izi gahunda turimo turabakangurira ikindi baba bafite uburyo bwo kubona amakuru mu buryo bwihuse ugereranyije ah, n'abatuye mu cyaro Ah, baba bumva amaradiyo baba bakoresha ama social media baba bareba amateleviziyo baba- ariko baba bafite ahantu henshi bashobora gukura amakuru ugereranyije n'abari mu cyaro mu gihe mu cyaro usanga akenshi amakuru ah, amakuru amwe n'amwe hari ababa bafite amakuru atizewe cyane cyane bakuye ku ba- ba nyogokuru na ba nyogokuruza bagiye bababwira bakababwira ibyo bakwiye gukora mu gihe runaka rimwe na rimwe rihabanye na standadi zihari z'ubuzima rero i- izo fagita zose nizo zikombera ugasanga byabo cyangwa se ya myitwarire itari myiza ku bijyanye n'imirire ah, igaragara cyane cyane mu cyaro ugereranyije ah, n'abantu batuye mu mijyi ari imijyi iragize henshi nka kigali cyangwa se n'imijyi y'uturere naho uba usanga abantu batuye mu mirenge yegereye n'abantu b'umujyi hari uburyo icyo kibazo kitahagaragara cyane nubwo nawe gihari kuri bamwe na bamwe ariko ntabwo kiba kigaragara cyane ugereranyije n'uturere tw'ibyaro
urakoze cyane hari undi mukunzi w'ijwi ry'amerika watwandikiye ku mbuga nkoranyambaga zacu witwa csf burundi wiriwe neza
amahoro neza Eddy Rwema yego ni amahoro amazina yawe ni nde
muganga w'imana albin userukira ishyirahamwe clinice san francis christian vat borders Eh, ubwo uri umuganga uvura
ndi umuganga nibyo nasomeye Mm,
Mm, nkaba ndongoye ikigo rero ishyirahamwe ryitwa abavuzi batagira imbibi mm. Iki- i- iyi nsanganyamatsiko turimo kuganiraho ijyanye ah, ah, n'icyumweru cyahariwe kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana sinzi ko mu burundi namwe iki cyumweru mugifite
ni mpuzamahanga ari mpuzamahanga tubiza kuba tubifite Mm.
Eh, hanyuma hari igitekerezo cyangwa se ikibazo wifuzaga kubaza umutumirwa wacu cyangwa se ah, utwereke ishusho y'uko aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi byifashe
Ah, umutumirwa mwari mwavuze yuko yitaho o, ineza y'abana n'umubyeyi agashyigikira bajya abakobwa baba ba- baronse ba- bibarutsa i- bivuye mu mbanyi batifuje Yego.
yitwa samweli ubwo mwahinduye Eh, niwe
Eh, Mm.
abikorera mu rwanda ariko abikorera mu rwanda
yego Mm.
Eh, nta kabazo nari mfite nashaka kumubaza wakabaza
Eh, icya mbere ko yashimye kwitaho u- uwo mugwi w'abantu kandi uriho ugasanga uranakumirwa no mu kibano uretse ababyeyi barakumira abo bakobwa cyangwa abigeme baba bahuye n'ibyo bibazo Eh, bamwe baka- bikanabaviramo bakiyumvira no kuzikorora cyangwa kuzikuramo bikanabaviramo n'impfu kugira ngo icyo gitekerezo kimubemo cyamujyemo gute mu gihe asanzwe ari umugabo cyangwa ari umushingantahe igihe twari tuzi ko bishobora izo mpuhwe zishobora kugira cyane cyane abakenyezi cyangwa abafasoni ni icyo kibazo cyane urakoze cyane ariko wari uvuze ko uri umuganga iki kibazo mu burundi cyo kifashe gute nubwo hari ibintu udakoramo buri munsi ariko ushobora kuduha ishusho rusange y'uko ubibona wowe ku giti cyawe n'uko ubona kimeze mu gihugu muri rusange
iyo bavuze indwi yahariwe amagara y'umubyeyi n'umwana harimo ibintu byinshi haba habamo inshansho hagategekanywa yuko abana bakiri bato boronka inshansho abacerewe nabo bakaba basubiriramwo inshansho abana bose n'abari ku mashuri kugira ngo biteho amagara yabo yo muri kazoza icyo ni icya mbere ku bana ababyeyi nabo babahimiriza ibijyanye n'ingaburo haba guhimiriza ababyeyi kujyanye n'imirire ingaburo haba mu buzima busanzwe haba mu gihe bibungenze haba n'igihe cyo kwibaruka bagahimirizwa ko babwirizwa kwibarukira kwa muganga mu gihe kandi kwa muganga ariho baba bagiye banakurikirana n'imbanyi ni ibyo ni ibyo rero iruhande y'ibyo y'amagara meza bica bijyana na iyo ndwi y'umubyeyi n'umwana biranajyanana ntugaburira umwana cyangwa umuryango mu bintu utarondeye haraba inyigisho zo kurima uturima two mu rugo cyangwa kurima ibiterwa cyangwa ibintu bita imboga binyaruka kwera bimara ukwezi amezi abiri nk'irengarenga n'ibindi n'ibindi umuntu ashobora kwifashisha kugira ngo imikorere ihabe ariko kandi numvise no kwa samweri icyo kintu kihari iki cy'ubworozi bw'inkoko ubworozi bw'inkoko ni burundi rero iyo mishinga iriho mu gihugu cyose y'uko urugo rwose rubwirizwa aho n'urugo rwose kugira igitungwa gitoyi igitungwa gitoyi tuvuga ni inkoko ni urukwavu ni ibyo nuba ndavuga nuba ndavuga ibitungwa bito bito mbwa inkoko zirimo n'inkwavu rero ibyo byose haba mu kubifungura gufungura amagi yabyo biranafasha ku rundi ruhande ifumbire ikaboneka gakondo bigafasha mu guhinga cyangwa mu burimyi ariko kandi mu biva mu bworozi nabyo bikifashishwa mu gufungura mu ntumbero yo kurwanya indwara zituruka gufungura nabi bita malinitirisiyo
urakoze cyane muganga kangusabe ugume kuri telefoni kuko mu burundi dufite ikibazo cy'uko mutatwumva neza kuri fm hanyuma samweri asubize ikibazo cyawe hari ikindi wifuza kumubaza cyangwa se nawe icyo yifuza kukubaza nk'umuntu mukora ibintu byenda kumera kimwe nawe yakikubaza samweri muganga yari akubajije ati ese igitekerezo cyo gutangiza uyu muryango cyane cyane wo kwita mu byo mukora ni byinshi mukora ariko harimo icyo cyo kwita ku bana babyara bakiri bato ngo impamvu yatumye mubijyamo kandi muri abagabo ni iyihe
murakoze cyane ni ikibazo bwa mbere natangiye mvuga ko turi abanasi nubwo turi abagabo ariko turi abanasi
abanasi ni ukuvuga abaforomokazi n'abaganga
abaforomo abaforomo n'abaforomokazi mbabarire yego
rero turi abantu bahura n'aba bantu buri munsi abarwayi ari abo abarwaye indwara zisanzwe ari ababyeyi baje kubyara kwa muganga ari ababyeyi baje gusuzumisha inda ari ababyeyi baje gukingiza abana iriya egisperiyanse twagendaga duhura nayo kubona wasangaga cyane cyane aba bana b'abangavu nubwo atari bose ariko ugereranyije n'abana bavutse mu miryango umuntu yarabyaye akuze ushobora gufata inshingano zo kurera uwo mwana aba bana babyaye n'abangavu wasangaga bari mu bafite ibyago byinshi byo guhura na cya kibazo twari turi kurwana nacyo dutangira kijyanye n'igwingira ry'abana bari munsi y'imyaka itanu rero turavuga ngo aba bana baba barabyaye muri iki gihe bakeneye ubufasha bw'umwihariko ugereranyije n'abandi babyeyi basigaye muri kominote niyo mpamvu twahisemo guhita dufata iyo inshingano yo kuvuga ngo reka nubwo turi kwita ku buzima bw'umwana n'umubyeyi noneho twongeremo uyu mubyeyi w'umwihariko wabyaye akiri mutoya rimwe na rimwe baba batazi inshingano bafite kuri uwo mwana babyaye rimwe na rimwe bakeneye kwigishwa uburyo bwo konsa akenshi usanga ari ari ari abana babyaye bisa naho ibafungiye batariteguye neza rero bakeneye ubwo bufasha bakeneye kunganirwa mu buryo bw'ibyo bakorera abana babo nk'uko nabo ubwabo bitwara ari mu gihe cyo gutwita no mu gihe cyo kubyara noneho no mu gihe cyo kurera hanyuma tukababa hafi by'umwihariko nubwo tuba hafi muri rusange umubyeyi uwo ari we wese ufite umwana ariko bano twabagize umwihariko kubera ibyo bibazo bitandukanye ubona bibahuriraho ugereranyije na ba bandi baba barabyaye bafite abagabo babo bafite ingo bariye ubona bariteguye mu buryo buhagije niyo mpamvu twahisemo kugira porogaramu y'umwihariko yo kwita kuri aba bantu baba barabyaye ari abangavu
urakoze cyane muganga i burundi urabyumvisha
i burundi hari ishyirahamwe ryitwa nturengaho naryo rikora ibyo ngibyo abo bakenyezi abo bakobwa rikashobora kubaha imyuga ndetse rikabaha umwanya umwe rikabigisha imyuga itandukanye rikabaha n'ubuhungiro kubera barirukanwa mu mihana yabo
urakoze cyane niba nta kindi twa urakoze cyane kudusangiza nari mbaze ngo arakoze cyane kudusangiza egisperiyanse yo mu burundi niyo mpamvu uburundi n'u rwanda bimwe ari ibihugu bituranye ari ibihugu bibanye tuba dukwiye kwigiranaho ibyo bakora neza tukabibigiraho natwe ibyo dukora neza bakabitwigiraho kugira ngo aka karere k'ibiyaga bigari isa afurika yacu yo gutera imbere igihugu kimwe n'ibindi bishobora ahubwo twese tuzamukane mu iterambere kandi n'ubuzima bwiza ku banyarwanda n'abarundi cyane cyane ko anakora mu ishyirahamwe ry'abaganga batagira imipaka ese ubundi mukora iki muganga
ni ishyirahamwe abavuzi batagira imipaka ni abavuzi batagira imipaka ntabwo ari abaganga batagira imipaka abaganga batagira imipaka rikomoka mu bubirigi ariko twebwe ni kirinise abavuzi batagira imipaka rikomoka i burundi mukora iki none itandukaniro ry'abavuzi n'abaganga ni irihe
abavuzi iyo uvuze abavuzi haba harimo bajya bize iby'imikorere yo mu mitwe bita abapsikologe abasayikologe ababize sayikoloji harimo abaganga remedise harimo abaforoma nk'abo ngabo ba samweri harimo abashobora guterera mu buzima butandukanye hano rero tugafitemo ibisata igisata cya mbere ni icy'inyigisho dufite ishuri ryigisha riramura abo muri icyo gisata cy'ubuvuzi dufite igisata cy'amavuriro n'ibitaro kubaka no gushyiraho kugira ngo twegereze ubuvuzi bwihuse ku benegihugu ibyo bita resondo sante pirimeri ubuvuzi bw'ibanze ku benegihugu turafite igisata rero cyitaho imanite edi manitere navuga cy'ubufasha cy'ubugiraneza niko nakivuga harimo n'igisata cy'ibidukikije cyo kwitaho ibidukikije gukingira ibidukikije kuko iyi si turi ko tuvuga ko hari umubyeyi usanga itubwirizwa rero kumwitaho mu byo twakora byose tubwirizwa gukingira isi n'icyo gisata kirimo rero mu gutera ibiti mu gukingira ibidukikije ibyo birumva turafite rero n'ikindi gisata cyiyongeye ko cya entrepreneuria muri icyo gisata rero cya entrepreneuria cyangwa cyo guhanga imirimo kugwaruka n'abakenyezi ariko tugahera no ku bana tugahera no ku bana kubera igiti mu kirundi tuvuga tuti igiti kigororwa kikiri gito rero nta kuntu wavuga ngo uzorera ngo uzoshigikira ngo ugwaruka ngo n'umukenyezi ngo umufashe kwiteza imbere ariko umwana wamutaye hasi tuhera rero mu matuta icyitwa amatuta ni uruyoya ni umwana hakabamo ibyo byo kwigisha ukuntu umwana amufungurira kumwosa ibyo bijyanye no konsa umwana mu burundi itegeko rihari ni ukonsa umwaka umwana gushyika ku myaka itatu amezi mirongo itatu n'atandatu ariko kubera imbo izi cyangwa iziriya usanga hari ababyeyi bakura ku mwana ku ibera kivuka purito amaze umwaka cyangwa umwaka n'inusu ariko iki tegeko ni uko ava mu bitaro yabyariyemo cyangwa yibarukiyemo cyangwa ku ivuriro ubwo nyine akivuka umwana ni itegeko gutya bamushyira agatangura konka amaberebere ya nyina kugira ngo buriya busabane icyitwa afekisiyo cyangwa se urukundo bwongerekane na biriya bizamukingira mu kubaho bita mantikoro nabyo abone kubibona muri ajya maberebere ya mbere y'ibanze ni ibyo ngibyo rero muri make mu ncamake navuga dukora urakoze cyane muganga telefoni zawe turazifite kandi ndibaza ko hari byinshi uh, mukora wifuza kuzasangiza abakunzi b'ijwi rya amerika tuzagushakira umwanya nawe tugutumire kugira ngo uh, utuganirize kuri ibyo byinshi mukora urakoze cyane
murakoze cyane nanjye ndabashimiye ndashimiye n'ijwi rya amerika n'umutumirwa samweli ndetse n'abariko baratwumviriza mwese urakoze cyane radiyo ijwi rya amerika samweli hari undi muntu watwandikiye uh, ku rubuga rwacu rwa facebook agira ati hari ikibazo abo mutera inkunga ntimusubirayo ngo mumenye niba barazibyaje umusaruro kuko harimo n'abazigurisha akagira ati ikindi mujye mubagira inama bagerageze kwifata kuko bakomeje kwiyandarika cyane aho ndibaza ko avuga abana b'abakobwa uyu yitwa havugimana damasi uh, wagerageza nawe ugasubiza ibyo bibazo yibaza
yego arakoze cyane damasi nk'uko nabivuze mu gusobanurira iyi gahunda yo gufasha bamwe mu bantu mu by'ukuri bakeneye ubufasha kurusha abandi aho hari ibyo bashobora guhabwa bitewe n'ibyo tubona bakeneye cyangwa n'ibyo natwe dufite ubushobozi bwo kubaha kuko nabivuze ntabwo tuzaha ngo tubibageze twigendera nk'aho twari tuje kurahura ahubwo dukorana bya hasi n'inzego z'ibanze n'aba bavoronteri na bagiye tuba dufite mu turere dutandukanye tukajya dukomeza kujyayo nyuma y'igihe runaka tukareba icyo bya bintu twabahaye hari icyo byamaze ejo za nyigisho twabahaye imyumvire ibyo bari imyitwarire bafite iragaragaza ko izo nyigisho bazifashe kugira ngo nyine tube twizeye neza ko imbaraga twakoresheje tubafasha nubwo hataburamo bakeya birangira nyine bagiye bihabanye n'uko twabyifuzaga ariko dusize namwizeza neza ko abo tugize abo dukoranye tugahita tubarekura ahubwo dufatanya muri urwo rugendo rw'ihinduranyumvire cyangwa rw'ifashamyumvire tugeze kubona ko bari bashoboye noneho kubyumva bidakeneye ko hari umuntu ubasura bidakeneye ko hari umuntu ubibafashamo nabo ubwabo noneho n'umugabo mu rugo akaba yafata inisiyative akaba arizi neza ko igihe cyose iyo nkoko itagiye yakima burindi ariko nyine dukorana bya hafi n'inzego z'ibanze kugira ngo ibyo twabahaye bitazarongera dusuye tugasanga byaragurishijwe nabo babidufashamo kandi turanabashimira hanyuma icyo yavuze cyo kuvuga ngo nabo bajye birinda yego baririnda ariko bakeneye nanone kwegerwa bagahabwa ayo makuru bagahabwa kuko hari n'abitwa ngo bariyandarika ariko atari ko mu by'ukuri bari kwiyandarika ahubwo ari uko batazi neza badafite amakuru n'ingaruka zishobora kuva mu byo bari gukora rero iyo umuntu azi neza ingaruka zishobora guturuka mu byo ari gukora biba byoroshye kumubwira ngo ibyo bintu abyirinde nubwo bindi ubundi turi abantu twese ntabwo abantu bose bagendera ku murongo byanze bikunze ntihaberamo bakeya bajya baca ku ruhande
kare wigeze gukomoza ku mishinga itandukanye mukora amakuru mfite ni uko hari n'undi mushinga mukorana n'urubyiruko ruri cyangwa se abana bato bari hagati y'imyaka irindwi na cumi n'ine ni umushinga ugamije gutera ibiti by'imbuto n'ibindi ahanini mugamije guteza imbere imirire myiza no kubungabunga ibidukikije iyi gahunda yo muyikora gute icyo mwifuza kuyibyaza ni iki
murakoze cyane kuko impamvu cyane cyane nahise ninjira cyane mu bijyanye n'imirire myiza y'umwana n'umubyeyi ari nabyo navuzeho cyane nuko nyine ari iki cyumweru turimo ariko iyo porogaramu nayo irahari dukorera mu bigo by'amashuri kugeza ubu dufite ibigo by'amashuri dukorana kimwe kiri muri rubingo ikindi kiri rwamagana aho dufatanya n'ibigo by'amashuri gufasha ba bana bageze mu gihe b'abana barenze muri ya myaka itanu y'igwingira bamaze gukura batangiye amashuri noneho nyuma yaho bagiye gufata inshingano inshingano ya mbere tubatoza rero ni ukurengera ibidukikije tukarengera ibidukikije ariko twunganira n'imirire myiza urabizi indyo yuzuye iba ikwiye kuba iriho n'imbuto rero dushishikariza aba bana biga mu bigo by'amashuri cyane cyane bari hagati y'imyaka irindwi na cumi n'umwe nk'uko wari bivuze gutera ibiti mu mashuri yabo tukabafasha kubona ibyo biti rimwe na rimwe by'imbuto bibabitere mu mashuri babikurikirane bajya kurangiza amashuri bya biti hari ikintu basize ku kigo hari kontribusiyo basize ku kigo bizafasha barumuna babo nubwo bo batarya kuri izo mbuto bateye ariko byibuze bajya kurangiza hari hari umusaruro ugaragara hari umusanzu ufatika batanze ku mashuri yabo ariko tunabashishikariza ko bidakwiye kugarukira ahubwo bakwiye kujya no mu ngo z'iwabo bagatera abandasaderi n'abandasadirice bagakangurira ababyeyi babo nabo kujya batera ibiti by'imbuto turifuza ko buri muryango byibuze bakwiye kuba ufite igiti kimwe cyangwa bibiri by'imbuto kugira ngo ku mafunguro yabo nk'uko bafite akarima k'igikoni bagire n'aho bashobora gukura imbuto bashobora gufata ku mafunguro yabo rero iyo porogaramu nayo irahari iri mu mashuri ntabwo iragera ku mashuri menshi ariko ni porogaramu twifuza ko izagera ku mashuri menshi ashoboka ndetse bikajya no muri komyuniti irenze amashuri asanzwe
ngarutse gato kuri uyu mushinga wa one egg a day cyangwa se igi rimwe ku munsi ku mubyeyi ngira ngo wigeze kuvuga ko muyitangiza ahanini mwitaga yari igambiriye abantu barwaye indwara ya kanseri niko bikimeze cyangwa se igera no ku bantu bose
irimo ibice bibiri hari one egg charge every day na one egg cancer patient every day kugeza ubu nabo bantu dukorana abana batoya bari munsi y'imyaka itanu batangiye gufashwa imfashabere birumvikana barengeje amezi atandatu bari hagati y'amezi atandatu n'imyaka itanu ariko noneho n'aba babyeyi baba bagaragaweho n'indwara ya kanseri nk'uko navuze tubafasha kubona ibigi tugamije cyane ko bahangana n'ingaruka ziva ku miti baba bari gufata ijyanye cyane cyane iyafekitinga imirire yabo rero impamvu kugeza ubu aribo bantu dukorana ni uko abo dukorana cyangwa se abafatanyabikorwa muri uwo mushinga aribo akeworo rwanda na elegita foundation ni icyo gisate cyangwa se icyo gice cyane bibandaho akeoro ifatanya na rbc na minisiteri y'ubuzima mu gupima ndavuga electa foundation ifatanya na rbc na minisiteri y'ubuzima mu gupima no gusuzuma abaturage bose cyane cyane kanseri y'inkondo y'umura batangiriye muri gicumbi bari muri rubavu bavuye muri karongi bagenda basuzuma mu turere dutandukanye kandi hari tageti y'uko bizagera muri bibiri na makumyabiri na karindwi byibuze hejuru ya mirongo icyenda ku ijana by'abagore mu rwanda baramaze gupima rero aho bavuye gupima akenshi niho dufatanya nabo kwita kuri ba babyeyi noneho bamwe basanze bafite kanseri ubwo babonye ko bafite kanseri ariko se birarangiye tubafasha kugira ngo bwa buzima bafite hano bafashe kugira ngo ya miti bari gufata yo guhita ibagiraho ingaruka zitari nziza ku kijyanye n'imirire ahubwo tubafashe kugira ngo ubuzima bwabo ntibuhungabane cyane ngo bitewe n'uko babusanzemo kanseri ahubwo bakomeze kubaho ubuzima busanzwe n'ubwo bwose baba bari gufata iyo miti kandi twizeye ko n'iminsi yabo irushaho kwiyongera bitewe n'uko tunabafasha kugira ntabwo bigarukira ku kijyanye n'imirire gusa maze tunabafasha abantu benshi iyo babonye ko barwaye indwara rimwe na rimwe bigoranye ko zizakira hari igihe bahita bitakaza icyizere rero mu gukorana na ba bavoronteri dufite mu mirenge mu midugudu gukorana n'abaforomo n'abaforomokazi bo ku masantere de sante tubasha gusura mu barwayi mu buryo bukoraho tubahumuriza tubafasha nabo tubaha inyigisho ishobora kubafasha kugira ngo bagarure icyizere cy'ubuzima kandi banagire imyitwarire ibaganisha ku mirire myiza no mu gihe bari kurwana n'ibyo ngaruka bituruka ku miti baba barimo barafata ibyo ari byo byose iyo ukora imishinga nk'iyi itandukanye akenshi usanga abantu bahura n'imbogamizi zitandukanye uh, nk'imbogamizi z'ingenzi muhura nazo uh, ni nk'izihe Uh, hanyuma mu gusoza unatubwire ese kuri mwebwe muramutse mufite ubushobozi icyo mwakwifuza kugeraho cyangwa se uh, kugira ngo mwagure ibikorwa byanyu ni nk'iki
murakoze cyane kugeza ubu imbogamizi twatangiye ari nyinshi ariko zigenda zigabanuka nubwo hari izitavaho ngo zishire mbere twagiraga ikibazo cyo kujya muri komwe tugasanga abantu ibintu turi kubabwira basa naho hari abadashaka kubyakira hari abadashaka kubyumva bagucanirishije bakwereka ko ibyo bintu kubabwira ari iby'abakire ibintu by'amagi amagi nayo aribwa n'abakire ntabwo nzaba nifite ikibazo ngo mbere kugira ubuzima mujye kugurira abana amagi iyo iyo rezistanse ya bamwe mu baturage yabanje kutugora kandi n'ubu aho tugeze hari aho tugera n'ubundi bikatugera nubwo atari hose kuko bimwe ibintu bigenda bihinduka bitewe n'imbaraga zashyizwemo na na leta n'abandi bafatanyabikorwa bari gukora kuri iki kintu mu gihugu hose ubona ko hari imyumvire igenda ihinduka ariko n'imbogamizi nk'uko nababwiye turi umuryango watanze inzu utarama igihe kinini ukiri kwiyubaka ku buryo nyine hari ibyo dushaka gukora ariko tukaba tukaba tudashobora kubikora bitewe n'uko tudafite umufatanyabikorwa ushobora kudufasha ari muri kapasiti building hari ibyo tudafite ubushobozi mu bijyanye na finance ariko ibyo tugenda twiyubaka umunsi ku munsi kandi twizeye ko nabyo bizagenda bishyira kandi ibyo tubonye bibyara umusaruro muri community ufatika hanyuma warumbaje ngo icyo twifuza kugeraho tuba mu hazaza hacu icya mbere ni ukubona nta mwana w'umunyarwanda wagwingiye izo nizo nzozi dufite kandi twizeye ko tuzabigeraho dufatanyije na gahunda zitandukanye zihari ariko ikindi hari turifuza noneho no kugira ikintu gisa naho ari ihuriro ry'aba bantu bagiye dufasha umuntu wamufashije avuye mu mirire mibi agiye igihe ashobora kwibonera igi turifuza noneho no kuzajya dufasha babangavu cyane cyane baba barateye inda tukababumbira hamwe ni umushinga twakozeho rimwe ariko tutabashije gukomeza bitewe n'uko nyine yambogamizi navuzeho haruguru yatugonze nk'uko babangavu bashobora gushyirwa hamwe bakigishwa umushinga runaka bakanahabwa kapito cyangwa se igishoro bakaba bashobora kugira umushinga bashobora kwitangiriza babafasha uretse kubona ibijyanye n'imirire no kubona ibindi bibafasha mu burere bw'abana babo hanyuma isoza imyemerere mvuge kuri gahunda yatangijwe na leta y'u rwanda na cyane binyuze muri abadisi na minisiteri y'ubuzima n'abandi bafatanyabikorwa mu masegonda make cyane n'igwingira kangurira abanyarwanda kangurira abanyarwanda kwitabira kubyara kwa muganga kwipimisha inshuro umunani nk'uko biteganyijwe kwipimisha gahunda zo kuboneza kwitabira gahunda zo kuboneza urubyaro konsa umwana ukiri mutoya amezi atandatu nta kindi kintu umuvangiye ikindi gukingiza umwana ingingo zose kugaburira umwana indyo yuzuye kwita ku isuku no kurwanya malariya hanyuma twinjire mu ngamba twese turwanye iki kintu cy'igwingira mu bana bato
samuel niyo nzima umwe mu batangije heza initiative umuryango ugamije guteza imbere ubuzima bwiza bw'umwana n'umugore ndagushimiye cyane ku bw'akanya wahaye ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire wakoze cyane
namwe mwakoze cyane rwema ndabashimiye nshimire na enjeniyeri chen wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nadia taha niwe wegeranyije iki kiganiro muri studio ya karindwi i washington mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza umunsi mwiza mugire amahoro n'amahirwe